Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federike nkunikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kuvuga ku gitabo cyanditswe na professeur paul nkunzimana igitabo yise contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'afrique des grands lacs et de l'est ni ukuvuga intererano ku kuntu abanyagihugu mu ntara y'afurika ibiyaga binini no muri afurika mu buseruko babayeho imbere n'inyuma y'aho aho kahise gatanguriye kwandikirwa mu bihugu yakoze ko icyo gikorwa harimo Burundi u Rwanda Kongo Uganda Tanzania na Kenya turagaruka kandi hanini ku bintu Professor Paul Nkuzimana yatohoje cyane cyane ku buryo abanyagihugu bo muri icyo gice cya Afurika bibeshaho uruhara rw'abakoloni mu buzima bw'abo banyagihugu hamwe n'ukuntu ikibazo cy'indyane z'amoko cyatanguye Professor Emerite Paul Nkuzimana muri iki gihe ari mu karuhuko ko mu zabukuru kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yarabaye doyen wa fakulte ya psychologie hamwe n'ivyigwa vyerekeye indero n'inyigisho muri kaminuza y'uburundi nkuzimana afise doctora muri uh, sociologie yaronkeye muri kaminuza université de paris 7 afise kandi diplôme uh, dea uh, diplôme d'études approfondies yaronkeye muri iyo kaminuza nyene hamwe na maîtrise muri psychologie yaronkeye muri kaminuza yitwa l'université de picardie mu gisagara ca Amiens aho ni mu gihugu cy'ubufaransa mwaramutse neza professeur paul nkunzimana mwaramutse fidi murakoze cyane murakomeye
yego turaho ni ukuri yego mu majambo make rero nashaka mutubwire cyane cyane icatumye mwandika ico gitabo mwise contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'afrique des grands lacs et de l'est
rero murakoze icyatumye nandika icyo gitabo ni uko nihweje ibintu biba muri kariya karere na cyane cyane umuntu arabye ingorane zihaba ubwicanyi buhaba gusubiranamo kw'abantu kwama kwabaye guma byisubiriza igihe cyose hanyuma bikaba kubera n'ibyigwa nyine nize mu mashuri kaminuza mu bufaransa nibajije yuko nteza kuronka intererano kuri ibyo bibazo ako karere gafise kandi ku isi yose kugira ngo ibintu umuntu ashobora kubishyira ahabona akoresheje nyine ibyo byigwa yagize yakurikiranye hanyuma kugira ngo haboneke inyishu kuri ibyo bibazo byose hanyuma n'icyo nashaka gushikiriza kandi ni uko muri icyo gitabo nakoresheje metode umuntu yokwita uburyo metode ya marxisme marxisme rero bikaba yuko ari uburyo umuntu yihweza ibintu ibintu bibaho akoresheje ukuntu abantu babaho cyane cyane bifatiye ku kazi kuko umuntu kugira ngo ashobore kubaho ateza gukora ni ukuvuga yuko umuntu n'akazi nta namwe umuntu ashobora kubitandukanya kandi yuko n'inzego zose zihari ibyumviro byose abantu bafise ni ibyiyumviro ni inzego eh, bifise eh, i- imizi mu- mu kazi abantu bakora mu migenderanire bafitaniye eh, n'abandi uba ikintu cya mbere eh, bihagaze ko rero ni eh, a- akazi akazi n'imigenderanire abantu bafitaniye hagati yabo kugira ngo bashobore kubaho ivyo vyoba vyagize ingaruka nk'akazi abantu bakora eka n'ukuntu babayeho ku kuntu mubona nk'uko mwavyanditse mu ico gitabo hari indyane z'amoko cane cane muri irya ntara
Eh, imbere y'uko nshika kuri kuri izo nashaka ubwa mbere ho kubanza kwerekana ukuntu eh, abantu bari babayeho imbere y'uko ha- haboneka izo izo njyane n'izindi kuko mm, mm, umuntu ara- arazi imbere y'uko eh, eh, eh, eh, eh, abantu ba- ba- bigabura mu mu migwi abantu babanje ubwa mbere ho kubaho ba- basangira ibintu byose baringaniza ubuzima bwabo bwose hamwe hanyuma icyo ntibashobora gu- gushikiriza ni- ni ni uko ubwa mbere hoho eh, ako karere eh, ako karere nize ni- ni- niho umuntu asanga yuko habaye ibintu byinshi eh, abantu bo ku isi yose ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- bakoresha muri ibi bihe Eh, ni ukuvuga yuko eh, eh, muri muri- muri icyo gice eh, mu mwaka wi- eh, mu- imyaka i- umuriyoni ura- u- eh, iraheze abo banyagihugu bo muri muri ako karere na cyane cyane hagati hariya- hariya mu bice bya kenya na na na na ethiopia niho abantu ba- bashoboye ku- ku- ku- gukora umuriro umuriro rero wavuye muri birya bice haraheze imiliyoni y- y'umwaka miliyoni y'imyaka mu gihe mu iburaya hoho no muri aziya uwo muriro wagiye kuboneka imyaka ibihumbi eh, amajana atanu iheze hanyuma ikindi nacyo umuntu yovuga ni uko eh, eh, uburimyi eh, uburimyi hamwe no korora ibi- ibitungwa ivyo vyagiye kuba hagati y'imyaka ibihumbi cumi na bitanu n'ibihumbi bibiri imbere y'uko eh, dushikira ibi bice turi muri iki gihe mu- umuntu yakurikije ikirangamisi c'iburaya ni ni- ni imyaka ni hagati y'imyaka ibihumbi cumi na bitanu n'ibihumbi bibiri eh, imbere y'uko ye- i- uwo bita yezu avuka urumva rero eh, ibyo bintu byose rero byerekana yuko muri kariya karere ku by'ukuri hari abantu benshi bavuga yuko mu bushakashatsi bagize yuko ah, umuntu ya- ya- yataguhaga- ya- yataguye guhagarara nk'uko tumeze muri iki gihe abantu bahagare- baha- bahagaze bagenda ku- bahagaze ku maguru eh, haraheze i- i- miliyoni eh, i- imyaka imi- imiliyoni zine z'imyaka imbere y'uko yezu avuka urumva rero eh, hari- hariho n'abandi bavuga yuko ari eh, umuntu yatawe kuboneka muri eh, afurika eh, ya iburaruko ariko mugabo benshi b'ubu ubushakashatsi hanyuma rero ibyo wareje kumbaza rero ni uko yuko ama- ama- ukuntu ah, haje kuboneka ama- ah, ugusubiranamo kw'abantu n'ibindi ibyo rero bya- bi- bi- byagiye kuba eh, nameje kuvuga yuko abantu bose eh, muri ako karere kose nize yuko babaye babayeho bafashanya ubuzima bwose bwari buhagaze ku bikorwa byabo kandi bakagabura umwimbu ni ukuvuga abantu bose barangana Eh, kandi no no mu kuringaniza ukuntu bari babayeho rero eh, byose babikorera hamwe muri muri- muri ako karere kose eh, ni- ni- ni- nize eh, hanyuma rero I- vyagiye guhinduka gute ibintu vyahindutse gute ubu rero kubera yuko abantu bakorera hamwe umwimbo wagiye uriyongera cyane hanyuma ku buryo yuko eh, u- u- ku buryo yuko eh, hashoboye kuboneka umusesekara hanyuma umusesekara rero ugaca uja mu- mu minwe- umugwi- mu minwe umugwi- mu minwe- umugwi w'aba- w'abantu bakeyi Eh, ivyo- ivyo- ivyo nise shock premier stock histo- historique ni ukuvuga ihindukira rya mbere ryabaye niho rero hatanguye ku- kuboneka yuko ha- ha- hariho imigwi itandukanye
iyo migwi itandukanye ariko mu gitabo canyu muravuga ko iyo migwi itandukanye itari ikwiye gutandukana ha- hisunzwe amoko
oya ha- habe na gatoyi Eh, eh, kw'isi, u- u- urumva ibi- u- urumva iyo ha- urumva iyo hatanguye kuboneka imi- imigwi itandukanye ni ukuvuga yuko hariho umugwi umwe uba ufise ubutunzi hanyuma uwundi mugwi nawo ukaba ufise eh, o- o- o- tuvuge umugwi o- o- w'abakozi urumva rero ivyo ntibijanye n'amoko na gatoyi kubera yuko uwo musesekara u- uwo musesekara wa- wabonetse eh, nti- nti- nti- ntu- ntuja mu moko ahubwo uja mu mugwi w'abantu bafise ubutunzi U- ubutunzi rero eh, buja mu- mu- muri uwo mu- muri uwo mugwi kandi umuntu anabiravye nanoneho ujye kuvuga ko umuntu agiye kuvuga ibintu by'amoko narihweje ibintu byabaye nko muri akore mu buganda muri abanyamwezi muri za tanzania mu rwanda mu burundi haba i kongo mu baruba no mu bandi mu basukuma muri tanzania mu bamasayi za kenya n'ahandi mu bakikuyu uba abantu bashobora kuba bari mu bwoko bumwe bavuga n'indimi wagomba na ziri na zitatu ariko ugasanga hariho umugwi umwe ufise ufise ubwo butunzi hanyuma akaba n'umugwi munini tuba yuko ukorera uwo mugwi munini ukorera abo bafise ubutunzi ni nka bimwe bita mu gifaransa karase bara nizo bita amakarasi ofisiye ni ukuvuga umugwi nizo nizo marxisme yita imigwi amakarasi ni ukuvuga hariho umugwi umwe ufise ubutunzi hanyuma akaba n'uri mugwi rero ukorera uwo mugwi wa mbere urumva rero iyo migwi rero irahari haba mu burundi muri icyo gihe ariko kandi umuntu abiraje ni nko gushika mu kinjana cya cumi na rimwe gushika mu kinjana cya cumi n'indwi muri kariya karere kose nko mu bakongo hari imigwi ibiri mu baruba imigwi ibiri mu banyarwanda mu barundi mu banyankore n'ahandi urumva rero ikintu bijyanye n'amoko ku by'ukuri hanyuma rero nico nise yuko hariho ntuzenya ibyo nise le mode de production nobiliere ni ukuvuga yuko haba hariho umugwi tuvuge umugwi wo kurangura no tuvuge kuzana kugira umwimbu ujanye ujanye n'abo bantu bafise bafise ayo matongo kuko umuntu avuze remoye de production ni ukuvuga ubutunzi ku by'ukuri nko muri ibyo bihugu by'iwacu muri aka karere kose nanoneho usanga ubutunzi bwari bugizwe n'ibitungwa tubyece cyane inka ibitungwa binini hanyuma n'amatongo n'amatongo amatongo ku by'ukuri ayo matungo ayo matungo ya mbere yarakomeye muri icyo gihe ibibazo ni byinshi turabigaruka ariko reka tubanze duhakanya abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteze amatwi turi kumwe na fidele fidele mwiriwe neza fidele urashaka kuja ahantu hatari urwamo urashaka kuja ahantu hatari urwamo fidele nibaza ko tumugaruka ko ndumva ari ahantu mu kibanza kirimo urwamo rwinshi reka duhe ijambo rwiziringa mwiriwe neza ego mwiriwe mwiriwe muri hega rwiziringa ya ndi kumva yego
nkurikije ibyo avuze nyine aho bavumburiye ngo batangiye kubona abaye bwa mbere tubwire ubwa mbere na mbere amazina yose n'aho uri ndi intare rwiziringa ndi muri mozambike mozambike duga ku ijambo kibazo cy'imvura
nkavuga nti kaba namubaza ntise nyine ibyo by'amoko ko wumva bavuga umuntu ngo wabaye bwa mbere ku isi ashobora kuba yarabaye muri afurika none abo bavumbuzi bavumbuye ko ari ubuhe bwoko bwa mbere muri afurika kuko ikindi noneho nka teze yo kuvuga nyine ubwo byagezeho ntuza ome aba mu mateka avuga ome eregitusi niba urabona arabona ko hari nyine bavuga bamwe ko twavuye ku nguge abandi nyine nguge mu nguge harimo amoko menshi harimo ibigushu harimo izo ngagi ibiki n'ibiti we n'ibyo byo twavuga ko nabyo ari amoko ese abo bavumbuzi basanze uwo muntu wabaye igihe kirekire kugira ngo batange we nawe yemeze ubwoko baba baragendeye kuri ibyo ngibyo byo kuvuga bati inguge zirimo amoko ya na noneho n'ubwoko mu banyafurika cyangwa muri miryango y'abanyafurika zakuye inkomoka murakoze murakoze ku izirenga reka porofesor paul nkuzimanagira icyo avuze ku kibazo mubajije ego murakoze ubwa mbere hoho ku byerekeye uko umuntu yatanguye kuboneka icyo umuntu yavuga ni uko umuntu n'inguge bwa mbere ho biratandukanye umuntu ntakomoka ku nguge umuntu akomoka ku muntu umva inguge ni ibikoko kandi nanoneho icyo navuze nkoresheje metode nabuze uburyo nakoresheje mu kwiga kariya karere cyangwa mu kwiga amasosiyete yose kuko ubwa mbere igikoko kiratandukanye n'umuntu kuko igikoko ntigifise ukuntu kiringaniza ubuzima ntigifite ukuntu kiringaniza ubuzima ntigifite ukuntu kiringaniza tuvuge akazi ni nacyo gituma rero naho bufata n'inguge bita yuko ngo zifite ubwenge ibyo bita les recherche supérieure bifise gusa ntuzenya tuvuge imigenzo yo kugira tuvuge yo kuronka ukuntu gishobora kubaho ntacyaca ibintu byo gufungura ariko umuntu si cyo kimwe umuntu si cyo kimwe kubera yuko afite ubwenge kandi buguma butera imbere kandi ubwo bwenge bukamutuma akora akazi kandi agategura n'akazoza nta gikoko na kimwe gitegura akazoza igikoko kiba ku munsi ku munsi uba rero ibintu biratandukanye inguge n'igikoko umuntu ntiyamuka ku nguge kandi inguge ntabwo itera imbere ntabwo ubwenge bwayo buguma bugenda butera imbere ariko ku muntu si cyo kimwe kuko abantu bariho muri imbere y'uko sosiyete imbere y'uko haba imigwi imigwi myinshi n'uko babaho mu gihe amasosiyete yabaye habanza kuba imigwi myinshi icyo kimwe ubwenge bugomba gutera imbere umuntu rero aguma ategura akazoza biratandukanye rero cyane ibikoko hanyuma frederic unkunze gatoya hari n'icyo nashaka kuvuga kindi ku byerekeye ntuzenye ejo navuze ihindukira rya mbere ihindukira rya mbere rero ni aho hato kuboneka imigwi y'abatunzi n'imigwi y'aboro hanyuma habaye n'irindi hinduka rya kabiri ni deuxième shock historique ihindukira rya kabiri iyo ryabaye tuvuge hagati y'ikinyejana cya cumi na gatandatu n'ikinyejana cya cumi n'icyenda ni igihe rero abanyamahanga bashika muri kaya karere urumva rero n'ahantu ni igihe hatanguye ku kwinjira muri ibyo bihugu amashyirahamwe amasosiyete y'abanyemari niho hatakuza bajya ba voyaje n'abasoratiyo n'abandi hanyuma urumva niyo shoke ya kabiri hatumye yuko ubuzima abantu bari babayemo bwagize ihindukira rya kabiri rudoze shoke isitorike amashyirahamwe rero na cyane cyane nayo mashyirahamwe y'ubutunzi kandi nanoneho ugasanga hariho n'abami bamwe bamwe usanga bagize amashyirahamwe yabo umuntu yovuga nka leopold wa kabiri w'ababirigi umuntu yoshobora kuvuga na karori wa kabiri w'ubwongereza na ekosi na irlande bazi amashyirahamwe yabo kugira ngo basare ubutunzi bw'ibyo bihugu uba rero umuntu yihweje bya bihugu turimo ntushobora kubyihweza utaraje n'iryo hindukira rya kabiri kuko gushika n'ubunye nibwo buzima turimo gushika uno munsi kuva uruhara na gatandatu na cumi n'icyenda gushika uno munsi mu kinyejana cya mirongo ibiri na rimwe ubwo buzima nibwo rero tubayemo uruhara rwika n'ingaruka iryo hinduka rya kabiri ryagize turarigarukako ariko nagomba duhe ijambo kandi undi munywanyi radiyo ijwi ry'amerika vyane mwiriwe neza vyane muratwumva ndabona na telefone ya vyane itameze neza reka dufate joseph joseph amahoro muri hega joseph ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego akandi kazina twibutse bigirimana joseph bigirimana murafite ikibazo murafite icyiyumviro twatumiye professeur paul nkuzimana yanditse ku gitabo yego mu ndamukiriza umutumire umushakashatsi arabumva mfite utubazo tubiri two kumubaza akabazo ka mbere karagira kati ese iyo bitegereje ku bijyanye n'ubushakashatsi bakoze ku bijyanye n'amoko babona imvo nyamukuru yaba ibitera ari iyihe ese yaba ari ukwikunda yaba ari inda nini yaba ari iki akabazo ka kabiri ese iyo bitegereje babona umuti w'icyo kibazo cy'ayo macakubiri cyaba kizarangira gite ese babona hari uburyo buzabaho kikarangira cyangwa bizagumya gutyo bagumye bacengacengana bitewe n'uko buri umwe umwe azaba akurura yishyira saba murakoze utubazo twanjye twarura murakoze joseph bigirimana professor paul nkuzimana ego murakoze ndashimiye joseph bigirimana ku bibazo aje gushikiriza ibintu byerekeye rero amoko nibaza ko cyane cyane ibyo yashatse kuvuga nibaza ko ari ibintu byerekeye muri bihugu byacu na cyane cyane u rwanda n'uburundi ubwa mbere hoho iyo umuntu agiye kuvuga biranagora ukuntu nabo bitamo abashakashatsi babikoze kuko iyo umuntu ashatse hari igihe bakoresha ibintu bavuga ngo ngo ni amatribu amatribu ku busanzwe ni usanga ari nk'umugwi w'abantu utubuye wamuka nko ku muntu umwe cyangwa ugasanga babasha kuba bafite n'igihande agateritwari barimo hariho n'abandi bakoresha ngo ngo etini etini ku by'ukuri ku busanzwe ni ibintu usanga bihagaze kuze ku ndimi cyangwa ku mico n'ibindi hariho n'abandi usanga bavuga amoko usanga bavuga amarase ni ukuvuga imigwi barabye ukuntu abantu basa ubitegereje hanyuma icyo bavuga na cyane muri icyo gihe ni ariko ubushakashatsi bwakomeye muri ka karere ubushakashatsi umuntu bavuga yuko atari atari na nyabwo kubera yuko atari byo byagizwe n'umuntu yitwa jean yerno kubera yuko bararazi baritegereza basanga yuko ibintu by'amoko biragoye kuvuga etini bumva nk'abarundi bavuga ururimi rumwe abanyarwanda bavuga ururimi rumwe ndetse n'abanyarwanda n'abarundi bavuga ururimi rumwe imico usanga ari imwe babona yuko ibintu bya etini bigoye ibintu by'amatiribu naho ugenda ugasanga biragoye ntibahuza yuko hariho yuko hoba hariho ngo umugwi uba aha n'aha ufite akarere ubamo n'ibindi hanyuma n'ibindi hari n'ibindi byinshi bisaba ubushakashatsi bwo bitari byo bavuga yuko ngo hari abantu ngo umugwi w'abantu woza wavuye hanze ngo waba wavuye ngo muri za somaliya za etiyopiya za abisini n'abandi bavuga ko bava muri aziya nabo baba bavuye ko byavuye ngo i buraya bw'uburaruko n'ahandi ariko ugasanga ibyo byose ntibifashe ariko rero uwo jean erno yakoze no muri irisake mu rwanda kabgayi urumva rero niwe yazanye ibintu byo gupima agapima ukuntu bareha agapima tuvuge kijya bita inyama y'abagabo rumore agapima amazuru amaso n'ibindi agapima ngo ingufu ziri mu kuboko kw'ibubamfu kugira ngo yerekane umubiri wese umeze bagapima ngo amaraso bagapima n'ibindi ukuntu umuntu ahema n'ibindi ibi by'abantu barabyemera umva rero cyane cyane ibyo n'ibyo rero cyane cyane rero abantu baciye na cyane cyane ibihugu rutuwe baciye bafatira ko bakavuga ati ubwoko kanaka mu bantu bareha gutya amazuru ameze gutya more imeze gutya hano niho bafatiye ibyo rero niyo byafashe kurusha ibindi bindi ibindi byose kandi n'uno munsi no muri iki gihe rero niko ibintu bimeze kanaba n'abanyarwanda amoko yabo bijyanye no ku ndimi bavuga cyangwa ibyumviro cyangwa ibindi cyangwa ngo mu materitwari akarere baba barimo reka habe na gatoya bafata ubwoko y'uko ari uko umuntu areha amazuru kubera ameze izuru iminwa n'ibindi urumva rero urumva rero yuko icyo kibazo ku by'ukuri ni ikibazo kitari cyo ahubwo icyo kibazo umuntu yakirondera ahandi naho aribyo bikoreshwa mu bwicanyi n'ibindi bibi byose biba muri ibyo bihugu ikibazo cya kabiri yavuze ati none umuti w'icyo kibazo kizorangira gute kizorangira gute ni ikibazo kizorangira ni ikibazo abantu bazaguma bacengana yego yavuze ati none abantu bazaguma bacengacengana n'ibindi kizorangira gute urumva ingorane dufite muri ibyo bihugu ni uko ubwo bwo icyo kibazo cy'amoko kandi kitari cyo nicyo bishimikiza baba abari ku butegetsi kugira babugume ko baba abarondera ubutegetsi nabo kugira ngo babuje ko kugira ngo bashobore kuronka amaronko na cyane cyane ayo maronko akaba ahagaze ku nyungu z'abanyamahanga ni inyungu z'abanyamahanga kubera yuko urabye ubutunzi bwa birya bihugu si ubutunzi bugiriye akamaro abanyagihugu reka nta na gatoya bwaba ubutunzi bwerekeye ubutare amabuye y'agaciro n'ibindi ibyo bibazo byose usanga ubwo butunzi bwose usanga ari ubutunzi abanyamahanga birirwa barayobora ariyo na cyane cyane akarorero birateye ubwoba n'isoni kubona nk'igihugu cyitwa kongo ntabwo umuntu adashobora gusomisha ibitabo yoraba kuri paje ijana na mirongo icyenda na gatanu igihugu ushobora gusanga kirimo ibyo twita ubutunzi buzwi nka manganeze ugasanga hariyo ubutunzi bungana n'imiyaridi mirongo ibiri z'amatoni aho rero za manganeze ugasanga ibintu byinshi by'izahabu ibintu byinshi bya diyama bya koruta n'ibindi n'ibindi mu burundi mu burundi kandi ibyo bizi kuva na kera kuva abakondi bagishika mu myaka kimwe n'amajyana mirongo ibiri ikarita geologike ikarita yereka ubutunzi buri mu kuzimu bungana mu burundi dufite imiliyoni amajana abiri na mirongo umunani y'amatoni ya nikeli rimwe na rimwe ni amani ni amashini nkavuga nti none ni nk'igihe kimwe umurundi umwe yoronka itoni ya nikeli urumva n'itatu miliyoni cumi na zibiri wumva casigara amatoni amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani ubwa mbere ho umurundi bukene buba buheze bukene buba buheze ariko mugabo nanoneho nanoneho uje usanga nizo nizo zisigaye nazo nyine tuzikeneye urumva rero ni ibihugu bise ubutunzi bumwe budashoboka bumwe buteye ubwoba ariko bumaze imyaka n'imyaka mu bukene haba hari ayo matungo urumva rero mu gihe ubwo butunzi bwose no mu burundi hariho n'ibitoro azi ko hariho ibitoro mitaganika kandi hariho ibyo bita basin petrolifere niniya cyane iri munsi ya kongo mu kiyaga cya taganika mu karere ka rusizi ubwo bwose n'ubutunzi uburundi ibihugu byacu bidakontorora mu kurangiriza ku kibazo cya joseph birimana mu kanya gatoya ubutunzi bwo buja mu minwe y'abanyamahanga n'igwara nico kimwe no muri za kenya no muri za tanzania n'ize n'ubuganda hose usanga arico kimwe kuba ko ubwo butunzi bwose buja mu minwe y'abanyamahanga kandi bakoresheje n'amategeko ya nzego mpuzamakungu z'imari ya banki mondiale na fmi eka n'ishyirahamwe ry'abanyemari b'abanyaburaya kugira ngo ayo matungo yose y'ibyo bihugu aje mu minwe y'abanyamahanga tugarutse ku kibazo cya joseph bigirimana paul nkuzimana mu kanya gatoya cyane rwose
mu gihe ubwo butunzi buzokwama buja mu minwe y'abanyamahanga ibyo bibazo by'amoko n'amoko navuze atariyo ari ibyishimikizo gusa abantu basize kugira ngo baje ku butegetsi cyangwa bagume ko bakorera izo nzego z'abanyamahanga izo ngorane zizokwamaho igihe cyose ikibazo inyishu rero ya joseph muhaye joseph bwiribana ni uko ikibazo abatuye muri ibyo bihugu bazaguma bacengana yego bazaguma bacengana si ugucengana ahubwo ahubwo urumva baramigana hagati yabo kugira ngo ibyo bibazo by'amoko bakoresha bije mu banyagihugu kugira ngo bazobananye abari ku butegetsi babandanye bari ku butegetsi naravuze nk'iby'ikongo n'ahandi ibyo burundi byo muri za kenya n'ahandi usanga aribyo bakoresha ibintu by'amoko kugira ngo bagume ku butegetsi abandi nabo kugira ngo baje ku butegetsi mugabo bagume bakorera inyungu z'amashyirahamwe y'abanyemari navuze n'ibihugu bya rutura abanyamerika amashyirahamwe mpuzamakungu y'abanyemari banki mondiale fmi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanyemari ba buraya union europeyene
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na fabien mwiriwe neza fabien muratwumva ndabona telefone fabien duga eh, egera telefone tukumve ndabumva M- muri hehe ndi kigali mu rwanda eh akandi kazina ninde ndagije imana fabien ndagije imana murafite ikibazo murafite iciyumvira muduge ku ijambo mu kanya gato Eh, icyiyumviro nari mfite njye ni uko mbona ibyo by'amoko byagakwiriye kuvaho kuko nk'uko mu rwanda dufite ngo ndi umunyarwanda numva amahanga ndetse ashyize hamwe twese twashyiraho ndi umuntu kuko twese turi abantu kandi nta muntu wafata amaraso y'undi ngo ayashyire mu gacupa n'undi ashyiremo kugira ngo hagire ubasha kuvangura amaraso kandi twese turi umwe icyiyumviro nari mfite ikindi nabazaga mbese muri ubwo bushakashatsi bakoze bigeze bifashisha bibiliya ngo barebe ko ayo moko hari aho yanditse muri bibiliya nzi neza ko imana ijya kureba umuntu itigeze irema iby'amoko abantu bose baba ari umwe nagira ngo mbaze mu Yego, me- bushakashatsi bakoze n'abarifashije bibiliya murakoze murakoze fabien ndagijimana mu kanya gato uh, professeur paul nkuzimana araguha inyishu kuri ibyo bibazo bibiri ariko reka duhe n'ijambo kandi daniel daniel mwiriwe neza muri hega daniel muri hehe ndi nyamasheke ruharambika eh akandi kazina ninde nitwa nsabimana daniyeli duga ku ijambo ikibazo cyiyumvira mu kanya Eh, ikibazo mfite Mhm, gato ndibaza se kuko ibyo bintu bidatwika burundu Mhm.
bavuze iki babikore nk'uko natwe mu rwanda twabikoze kuko hariyo ndi umunyarwanda kandi maze gushinga imizi mu rwanda ibintu by'amoko byaracitse burundu dusigaye turumva ndibaza nta nta runani ruhuriza abantu hamwe nibuze bakiyumvishamo ko bari mu gikorwa kimwe nta bintu by'amacakubiri ubwabo murakoze icyumviro cyanjye cya leta murakoze daniel eh, mushiya nawe nkuzimana ibibazo bibiri bya daniel na eh, fabien eh, kimwe kintu gisa mbega hariho uburyo bw'uko umuntu wese bavuga ko ari umu- ari umuntu kugira ngo eh, icyo kibazo cy'amoko kiyabe nk'uko bavuga ko mu rwanda cyaheze Eh, mugabo na ah, fabien yabaje n'ikindi kibazo niba mwarabonye ibyo by'amoko muri bibiri aduga ku ijambo mu kanya gato
ego murakoze Em, ego eh, eh, ibyo fabiano ya- yavuze yuko am- iby'amoko byatera kuva ku- kwava eh, yuko abantu bose eh, bafise ama- ama- amaraso amwe eh, yuko eh, eh, eh, abantu ari bamwe yewe ku busanzwe rega abantu ari bamwe n'ubundi urumva eh, je nkurikije eh, ubwa- ubwa mbere hoho eh, nkurikije u- u- ubwo bushakashatsi nakoze ibyo by'amoko ku by'ukuri byagiye kuboneka inyuma ya- ya- ya rya hindukira rya kabiri iyo navuze udozem shock historique urumva eh, bagafata yuko hariho ubwoko eh, butandukanye kandi nanavuze yuko eh, eh, amoko at- at- at- yuko ikibazo cy'amoko by'ukuri at- atari cyo ari- ari- ariko ari- ariko ari ikibazo cy'amoko ba- bashinga ku by'ukuri atayahari kuko amoko ku by'ukuri mo ni abantu batandukanye ukuntu ba- babayeho mu ma- mu- mu- tuvuge mu maetini mu mico yabo mu ndimi zabo mu madini yabo n'ibindi Eh, urumva rero ni- ni- ni- nivyo twita yuko habaye amoko artificiel mugabo rero kubera ko ari eh, ibintu artificiel u- ico materialisme historique twigisha ico maxime twigisha ni uko ibintu biri artificiel biri mu- biri mu mutwe bitinda bikaja mu ngiro urumva n- na- na- na- na- ni nacyo gituma usanga abantu bat- abantu eh, baravuga bati je ndi mu bwoko kanaka eh, nda- je nanje ndi mu wundi hanyuma i- i- ico nashaka kubwira fabiano n'abandi bose bariko baratwumviriza ni uko umuntu wese asanzwe azi niba ari umuhutu niba ari umututsi amenye yuko atavutse ari umututsi cyangwa atavutse ari umuhutu cyangwa ari umutwa cyangwa iki. ahubwo a- i- ku- kubera yuko bose bavuga ururimi rumwe kubera ko bose bafise imico imwe ibyo bagiye kubimenya bafise bama- ba- ba- ari aho bageze yaba yarasinye imyaka cumi n'ingahe umuntu wese arazi igihe- igihe yabereye umuhutu umuntu wese arazi igihe yabaye umututsi Eh, aba- abana abana ntibazi amoko ariko ku busanzwe a- amoko a- a- asanzwe ari amoko nyine umwana arabona ati ujya n'umwirabure cyangwa ujya avuga- avuga igishinwa cyangwa ujya- ujya- ujya avuga ikiruba cyangwa ujya ujya avuga ikirundi ujya avuga igiswahili amo- amoko ibyo ni ibintu bisanzwe bihari umuntu amenya ariko muri ka karere k'iwacu muri biriya bihugu uko ari bibiri nk'u rwanda n'uburundi umuntu amenya ko yabaye umututsi igihe kimwe tuye amazi nk'imyaka cumi cyangwa cumi n'ingahe ariko ni- ni- si ibintu yamye azi igihe cyose umva rero eh, ku busanzwe ni- nibyo eh, naho abantu baba batandukanye naho umoko biba ariho ku buryo kuri abantu ni bamwe ni nacyo gituma eh, muri marxist twe dutandukanya abantu bafise uburyo n'abadafise uburyo bafise les moyens de production bafise uburyo hanyuma n'abandi batabufise ni ukuvuga yuko i- i sosiyete iba ibamo imi- imigwi i- i- imigwi itandukanye ibiri Ego, me- umugwi w'abatunzi n'umugwi w'abadafite ikintu na kimwe urumva rero eh, ba- ba- ba- u- u- u- urumva rero eh, i- i- ibibazo ku by'ukuri eh, nko muri bihugu by'iwacu hari bamwe usanga bamwe bitira ubwoko kanaka ari abahutu cyangwa abatutsi ugasanga bari mu nzego zikomeye bari mu bantu bafite amafaranga menshi ari abahutu n'abatutsi bafite amafaranga menshi hanyuma ugasanga n'u- no- no- no mu bindi no mu bindi nabyo mu mu- mu kindi gice nabo ugasanga abahutu benshi barakenye abatutsi benshi barakenye umva rero ni nacyo gituma rero muri materezo rya leta ibyo dukoresha yuko igihe cy'umuntu ara- Yego, me- araba cyane cyane ari kuraba Mwavuze- ibiri- abatunzi hanyuma n'abatari abatunzi Mwa- mwavuze hanyuma ikibazo, fabiana ego.
ariko ikibazo yavuze yuko ngo ayo moko ngo- ngo ngo ni muri bibiliya bon bibiliya sinzi igihe yandikiwe ariko nibaza yuko hari imbere yuko eh, ibi by'amoko avuga- avuga mu burundi no mu- no- no mu rwanda ibi by'amoko nk'uko nabivuze by- byatanguye kuhaba muri icyo nise ihinduka rya kabiri le deuxième choc historique Eh, kuva rero mu kinyejana cya cumi na gatandatu kugeza mu kinyejana cya cumi n'icyenda gushyika uno munsi uba rero ivyo eh, ivyo nibaza yuko eh, bon bibiliya ni ni ni ni ni Ego.
ni ni- ni- ni icyandiko bon, nku- nk'uko ama- amadini atari make afise ibindi vyandiko vyayo hariho no mu Baya- mu bayahuzi bakoresha vyandiko vy'amatarumizi n'ibindi abandi barakoresha- ba- mu bamizi bakoresha amakorani hariho n'aba- mu madini menshi baba mu ba- mu babudisite mu babramaniste hari ikibazo mwashikirije mushirane paul byaba tugaruka ko kuri ibyo usanga ari ibintu byabaye kera bo ibi- ibi by'amoko nk'uko bihari muri iki gihe bi- bitahari bi- bitari bihari i- icyo gihe Eh, mwa- mwavuze ikintu Hanyuma, gihambaye Daniel nawe yavuze ati Mhm.
Ah, ati eh, amoko eh, hariho mu- mu bihugu eh, mu kibazo cy'amoko ngo caraheze Mm, eh, nibaza ko ko icyo kibazo kiragoye kubera yuko amoko eh, mu- mu gihe nk'uko nanjye bivuga mu gihe du- ah, hariho amapolitike y'uko eh, i- i- ibihugu bidafise eh, bi- bidafise eh, uburenganzira ku buryo ah, ab- eh, ubutunzi butaja mu banyagihugu Ibi- ikibazo cy'amoko ntigishobora guhera na gatoyi Eh, ego me- eh, mwavuze mwavuze paul eh, ikibazo gihambaye cyane rwose mwa- mu- mu- mushikana na Paul, mu kanya gatoya cyane rwose. Ego.
ego fdr n'abandi ni- ni- ni mice none icyo kibazo ntigishobora kuba cara- kugira ngo gishobore guhera ego abantu barashobora kuvuga barashobora kwi- kwibaza mu mutwe ko cyaheze mugabo kitaheze na gatoya kuko nk'uko mu no mu bindi bihugu bi- bi- bavuga yuko nko- nko mu gihe kimwe bashobora kuvuga yuko ata kibazo cy'amoko gihari kandi kihari eh, ari- ari- arico n'ikibazo bakoresha ba- ba- kugira ngo ba- ba- bagume ku butegetsi cyangwa baje ku butegetsi ariko mugo bakagihakana urumva rero ibyo biragoye Mm, sinibaza yuko Ico mu kibazo- rwanda ikibazo cy'amoko ca- co- coba caraheze burundu ca- ivyo biragoye mu gihe ubutunzi ka- kandi nanoneho nk'uko umuntu asanzwe abizi iyo habaye ikibazo mu- mu mu gihugu kanaka i- ikibazo kiraba- kiraba no mu kindi gihugu vyegeranye n'ahandi hose ora nkajya bihugu by'iwacu ukuntu bimeze ni ibihugu byegeranye
nyabwoko ry'u rwanda rya- rya- ryabaye inyuma y'ubwicanyi ndetse na na onu yavuze ko ubwo bwabayeho nyabwoko mu burundi mu icana gatatu eh, bica- haje imyaka mikeya bica bimufatira ubwicanyi bica bufatira muri kongo irya ntambara i- i- i- zaba- ziriya ntambara zabaye muri kongo urumva Yego, me- icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose tugaruka ko mu kanya gatoya mwavuze ariko paul nkunzimana mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose muvuga ko aba- eka abarundi cyangwa abanyarwanda eh, bamenya ko ari abahutu cyangwa ari abatutsi bamaze kumara imyaka myinshi icyo kibazo muraza kudusigurira neza mutubwire igihe batangurira ko n'igituma babimenya batevye ariko imbere yaho reka duhe ijambo eh, sabato sabato mwiriwe neza nyiriwe neza radiyo ijwi rya amerika mwiriwe neza murihega sabato Nda- nda ahantu mu kagari ka nyagatovu mu murenge wa mubuga hano mu karere ka karongi mu rwanda yego akandi kazina ninde akandi kazina nitwa sabato israel israel duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe na professor paul nkuzibana turiko tuvuga ku igitabo yanditse cyane cyane igitabo cyerekana ukuntu ah, abanyagihugu bo mu biyaga binini eh, no muri afurika y'umuseruko habayeho imbere eh, ya colonization n'inyuma yego rwose ndabikoresha mu minota mike mu masegonda make cyane ntabwo ndateba yego Eh, nashaka ku- kuvuga eh, mbere mbere y'ubukoroni eh, aba- aba- aba- abaturage bo mu karere ka afurika ya- y'ubuseruko canke eh, cpg le Gra- le pays de grand lake ba- ba- bari babayeho ba- nta bintu by'amoko ba- nta kibazo bafite ariko noneho bari bari no mu kintu twakwita ubu- ubujiji kubera yuko hari ibikorwa remezo batari bafite icyo gihe nku- nk'imihanda amashanyarazi amashuri ariko ubu bafite kubera ko ubukoroni bwaje ubukoroni kuba bwaraje ni ikintu cyiza ku- hafi urugero rwa mirongo inani ku ijana uko mbona ni- badufashije ku- ku bintu byinshi byiza ariko ikintu kimwe gusa badukoreye kibi ni ukudushyiramo amoko none nagira ngo mbaze uwo uwo mutumire mbese n'ubwo bwose yenda ibyiza twabibonye ariko ibibi byanashyitse no kuri jenoside nko mu rwanda yabaye muri mirongo icyenda na kane nta kuntu bira- ba- bari abantu badukoronije abadage n'ababirigi bari bakwiriye gutanga amande yo guhoza abanyafurika cyane cyane aba- aba- abanyafurika b'ubuseruko no muri muri- muri cepgr kugira ngo baduhe amande kubera ko baduteyemo imiryane y'amoko none ubu kugira ngo baduhe amande bakaba baza noneho bakatwubakira imigi ikomeye bakaduha o, amahera menshi kugira ngo o, aba- abakene bari muri- muri iki gice be- be- bave mu bukene batere imbere noneho bakaba baduha ayo mande kugira ngo mu rwanda babyita indishyi y'akababaro bakaba baduha ayo mafaranga y'amande bakatudukorera ibyiza byinshi kugira ngo batwibagize ibibi badukoreye n'ubwo ibyiza badukoreye nabyo tubifite arabona ayo mande atarakwiye gutangwa kuri abo bantu badu- bakoronije aka karere kugira ngo abanyafurika ntidukomeze kujya tugirira abo abo abo babirigi ikidodo ku mutima tubabarire kubera ibyo byiza baba badukoreye murakoze Yego, cyane mu- ni sabato murak- nyagasani murakoze sabato israel Eh, eh, professeur eh, eh, nkuzibana tuga ku ijambo Ego, eh, nda- ndashimiye sabato israel ku cyumviro aheje gushikiriza Eh, eh, ivyo baza ku by'ukuri nivyo na- naje nivyo na- na- nabonye mu bushakashatsi nagize Eh, eh, imbere y'uko abo- abakoroni baza amoko ntiyariho Eh, hariho gusa imigwi eh, nk'uko nabibona nk'uko nabivuze imigwi eh, mi- minini ibiri umugwi umwe usanzwe u- u- u- kubera yuko habonetse umusesekara mwinshi uwo mugwi wa- wa- waciye ufata eh, u- u- eh, i- i- imari eh, ikagira ama- amatungo menshi yaba ama- amatungo haba haba inka Eh, urumva rero eh, ibyo by'amoko rero eh, ku by'ukuri byagiye kuza eh, byagiye kuza na- n'abakoloni eh, kubera yuko eh, eh, ba- basanze ar- ari abantu nyine basanze bari mu migwi itandukanye kuko na- nanoneho eh, hari- hariho n'uzenya icyo umuntu yovuga byari cyari cyari kera muri ibyo bihugu byacu eh, mu buryo iki ukuntu abantu ba- ba- ba- babaho eh, hariho nk'u- nk'u- nk'i rwanda hariho icyo bita eh, u- u- ubu- ubuhake Eh, mu burundi hariho ibyo bita eh, u- ubugabire u- ubugabire urumva urumva rero ibyo by'ubugabire n'ubuhake by'ukuri ni- ni- si ibintu byari bikurikije amoko nk'uko eh, abakoroni babaje ba- ba- ba- babigira kuko abakoroni babaje ba- ba- bafatiye ukuntu abantu eh, basa ubitegereje uko bareha eh, ngo amazuru ni- n'ibindi Eh, urumva rero nk'uko nabivuze ni ikibazo cyaje inyuma y'ihindukira rya kabiri iryo nise le deuxième shock historique iryo hindukira rya kabiri niryo ryazanye amoko hanyuma rero eh, nk'uko eh, a- amoko uko uko yitwa kandi nk'uko nanabivuze asanzwe atariyo eh, kuko umuntu u- u- kuri abantu bose ko ari umututsi bamara ukuntu asa ukuntu areha n- n'ibindi umuhutu uko nyene n- n'ibindi urumva rero eh, eh, ku by'ukuri eh, umva sabatori israel yavuze ati eh, abakoroni batuzaniye ibintu byiza ku bice mirongo umunani ku ijana ah, yuko ibindi nabyo ari bibi eh, yuko hakenewe amande yuko ngo ngo indishi y'akababaro ngo ngo kubera u- u- ibyo- ibyo bibi bazanye icyo no- icyo noshikiriza ngaha ni uko eh, ubwa mbere hoho eh, Eh, erega erega kugira ngo umuntu ashobore kuzana ashobore kuvuga yuko wagize abakoroni bazanye rero nibaza ko bigoye kumenya biragoye kuvuga gutyo kubera yuko wa umuntu arazi ibintu bya tekinoloji navuze yuko muri bijya bice ariho umuriro watangiye kuboneka ku isi nzima ahantu hose hari abantu umuriro watangiye amajambo bajya bayasangaho iwabo atarashika
hanyuma ibikoresho abantu bakoresha ibikoresho abantu bakoresha nibyo nyine bo nyine bikorera haba mu kurima haba mu kugira gute mu kubaho mu kubaka amazu n'ibindi hariho ibihugu byinshi usanga amatekinoloji ndabona mushe na paul ndabona abantu baturindiye ko bafite ibibazo ari benshi mwunyarutsa kuri iyo nyishu ariko rero urumva ku by'ukuri nta cyiza bazanye ahubwo babujije yuko babujije yuko abantu bashobora kubandanya batera imbere bakurikije amatekinoloji yabo ubu rero abakoroni baje guhagarika ukundi ibyo bihugu byari ko biraza bitera imbere ngo nta muntu atazi ko hari iwacu abantu bari bazi gukora amasuka bari bazi gukora n'ibindi byose ubonye amasuka ava hanze ibintu bya tekinoloji zarateye inyuma uba rero kugira ngo ndarebe n'ingoga izerekeye ndishaka yego rega rega uba rero ntibaze yuko ikintu gihambaye ikintu gihambaye ni uko abanyagihugu abanyagihugu bo muri kariya karere reka icyo kimwe abanyagihugu bo mu bindi bice byose aribo nyine bashobora gufata ibibazo byabo mu minwe iyo ndishi y'akababaro yego hariho nk'ibihugu hamwe usanga hariho harabaye n'ibintu byinshi nabyo nyenda bivuga ko muri icyo kigo harabaye ibintu byo kudandaza abantu bya esclavage n'ibindi ariko mugabo nta nzira yabyo ishoboka nta nzira yabyo ishoboka abanyagihugu nyine badafashe ibibazo byabo mu minwe kandi bafatanye mu nda n'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu by'abakoloni kuko nabo nyine bagowe amwe haba mu bubirigi mu bufaransa cyangwa nabo nyine abanyagihugu baho nabo nyine ntibamerewe neza icyo kibazo cyo gufata mu minwe ikibazo gishobora gutorwa inyishu mu gihe abanyagihugu bo muri ibyo bihugu muri iyo myaka yari hari mu rwanda mu burundi kongo za kenya n'ahandi bafashe ibibazo byabo mu minwe ubutunzi bukaba ubw'igihugu bukabuka ubutunzi bwabo kandi bafatanye mu nda n'abanyagihugu bo muri ibihugu bya buraya no muri amerika n'ahandi egome icyo kibazo cyo gufata mu minwe ka ibintu byose biraba igihugu turakigaruka ko mu kanya ariko reka duhe ijambo moyiza moyiza muriwe neza muri hega moyiza muri afurika y'epfo afurika y'epfo akandi kazina ninde ni niyo nkuru niyo nkuru duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane gusa akanya karihuta ego ndamukije umutumire nkuzimana porofeseri numva ko ari umuhinga cyane mu bintu bijyanye no mu byo karere k'ibiyaga binini hariya iwacu ego duga ku ijambo ego na cyane cyane kugira icyo ntuherereye cyane dushikiriza ku ikiganiro cyo kiraba ku gisaha yego tugerageze kuraba mu no mu bihugu by'iwacu muri muri east africa cyangwa se nko mu burundi cyangwa mu rwanda na cyane cyane niho nabonye hari ibintu by'amoko abanana cyane cyane nk'abakeba gusa abakoloni batuzanyemo ikintu navuga ko ni ikintu twebwe cyaje kiza kutwika mu mutwe kandi natwe twagifashe nk'ukuri na cyane cyane mugabo atari ukuri kuko umuntu turabye nk'iwacu mu burundi nk'akantu kuko mu burundi cyangwa se mu rwanda kuko nicyo kintu rero baza gatanu ubwoko bwari bukwiye kubaho biriya by'ubwubatsi ngo ni umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa nabyo biranansiga kuko sindabura ikintu baba bafatira ko cyane ikintu baba bisunga kuko mbona neza na neza ari indyane gusa bari bashatse kuzana hamwe tugerageza kuraba nk'igihugu natwe n'indaro mbayemwo muri afurika y'epfo tugerageza kuraba hari ubwoko burenga cumi na bumwe cumi na rimwe ariko nk'ubwo bwoko usanga bubanye neza butandukanywa gusa n'imigambwe naho nyine by'imigambwe akenshi ntacyo usanga bibabwiye iwacu rero hari ibintu twagiye twinjiramwo bidafise ifatiro na gakenya nk'akarorero turabona ko mu burundi ibintu byo bitandukanya nko mu ntwaro bashobora kuvuga ngo nta bwoko buhari bakabyinjizamo kandi no mu ntwaro bashitana ati ngo mu butegetsi kanaka tuzofatira ko ibiharuro ngo porosantaje ziriya ku bahutu izindi porosantaje ku bahutu ku batutsi izindi nazo ku batutsi biriya bintu byari bikwiye nkaze mbona yuko byari bikwiye kubanza bikahava kugira ngo tubaze abarundi muri rusange ko ari umurundi umurundi n'umurundi tugaca dukora nko ku bindi bintu nyene turabagitsinga ibindi bintu kofatira ko mbwaba atari ubwoko Yego, Abantu yego.
n'ingene by'ubwoko bwashobora no- no- no no kurangira kuko dufashe nk'ibi bintu byabaye ahubwo mbere nk'abategetsi bafu- batwara ibyo bihugu bari bakwitwarira kwi- bari bakwiye kwitwarira nk'abakoroni cyane cyane bo batuzanye ibyo bya bintu by'ubwoko Moise.
kuko igerageza kuraba nk'ababirigi baje gukoroniza uburundi cyangwa bakoroniza birya bintu uburundi n'u rwanda dufate na kongo basuzanyemo amacakubiri kandi aya macakubiri yaje gukorora ibihugu by'iwacu n'icyo cima byama birimo n- n'indyane z'intambara igihe cose Ego, me- Rero Mana, Moise- ntagira nsabe n'umuprofeseri nimba hari ikintu nawe nyene yogira ikintu yozofasha cyangwa n'ikindi gitabo yozokwandika ahubwo mbere bari bakukwandika amakece agenda gu- bari bakwiye kugenda kwitwara mu butungane bagasaba ba- tugatunganirizwa iyo ibyo bintu by'ubwoko bikabanza bikava mu gihugu kuko Ego, me- ndabona ni- bigenda- eh, bigenda niyo nkuru- bigorana cyane cyane nko mu gihugu mu gihugu byacu murakoze.
urakoze muyiza niyo nkuru reka tumuhe ijambo professor nkunzimana ikibazo yavuze cyane cyane n'ikibazo namwe musaba n'abavuga ko ah, atamoko yari akwiye kuba ah, hagati y'abarundi n'abanya- mu barundi eka no mu banyarwanda Ah, umuntu yihweje ico amoko bivuga ico n'ikibazo mwahuriyeko ariko ah, arabaje n'ikindi kibazo gihambaye cyane ku barundi avuga ati bijya byo kugabura ibitisunzwe amoko amaporsantaje mubivuga ko iki mu kanya gatoya cyane gusa ego mu kanya gatoya cyane rwose frederic ibyo moyize nyirango ashikirije n'ibyo eh, nk'uko ubivuze nawe nyine mu tutu- tu- turahuza Eh, urumva rero eh, rega ingorane zihari muri iki gihe eh, ni uko eh, urumva Eh, ibyo by'amoko yego ni abakoroni babiza- ba- babizanye hanyuma eh, hanyuma abategetsi na- n'abitwa yuko aba- ari mboneza abandi bantu ba- ba- baja imbere mu ku eh, mu- mu- mu bya politike n'ibindi ba- bakaba aribyo nabo nyene bafatirako Ni- ni- nivyo bafatirako ah, ni nk'uko moyize niyo nkuru yabivuze ariko mubwo atafatiro bifise kuko urumva umuhutu atunze atunze umututsi atunze aratunze umuhutu ari mworo ni mworo Umu- umuhutu arimo umututsi ari mworo ni mworo rero nivyo eh, ay- hanyuma rero urumva rero iki- iyi- igiteye n'izindi ngorane na cyane cyane ni uko ivyo ba- abakoroni ba- ba- bazanye ari byo muri iyi gihe kandi nivyo n'aba- n'aba- n'aba- n'aba- n'abashaka ubute- n'abashaka ubutegetsi nabo nyene bakoresha urumva bo eh, eh, ibyo moyize yavuze naciye mfatira ku byerekeye cyane cyane amasezerano yarusha amasezerano yarusha eh, mu byerekeye burundi bavuga yuko abahutu bafata ibice mirongo itandatu ku ijana eh, bya- by'ubutegetsi hanyuma abatutsi bagafata ibice mirongo ine ku ijana by'u- eh, urumva icyo ni cya kibazo nyine urumva ikibazo rero uko cyatanguriye uko cyatanguye mu- mu ki- mu kinjana cya cumi n- n- na cya cumi n'icyenda niko n'ubu kikibandanya amasezerano yarusha mu burundi abandanya ikibazo cyo kuvangura amoko twebwe mu- mu- mu- mu- nkurikije nk'uko nabivuze ubushakashatsi nakoresheje na- na- n'uburyo nakoresheje eh, amasezerano yarusha mirongo ine ku ijana mirongo itandatu ku ijana ni cya kibazo cyo kuvangura amoko ibyo nta muntu n'umwe i- i- yovuga ko atari kuvangu- atari kuvangura ni kuvangura amoko ni ukuvuga yuko i- ikintu kigenza um- e- e- ikintu ukurikije amasezerano yarusha kandi yashyizeho ko umukono hariho na- n'abaserukira ibihugu rutura hariho n'abaserukira ziriya nzego banki munzira niho yari ari ba- userukira ari na na cyane cyane hariho u- u- umu- umukuru w'ubucamerika ni- wa bill clinton igihe ama- amasezerano ya- yasinywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho yari ari urumva rero na- na- n'ishyirahamwe ry'abanye y'imari y'uburaya niho bari bari niho ba- urumva rero Ndabona.
ibyo by'amoko rero birabandaya muri iki gihe na- ama- n'amasezerano yarusha ku byakira uburundi ni amasezerano yo kuvangura amoko bagafata ubwo- aba- abitsa ngo ubu ni ubwoko kanaka ngo bice mirongo itandatu ku ijana abari bice mirongo ine ku ijana ico ubwoko ni kanaka.
ikibazo ico ni ikibazo cyo Urumva rero- kwicarira urumva mushika na rero Paul ni ingorane ikibazo zihari kirekire rero, cyane ni kwa rwose kundi- ni ku- ni kwa kundi nabivuze ni ni ukugabura ubutegetsi bakoresheje ayo ayo moko eh, yashyizweho n'abanyamahanga kugira ngo babandanye bakorera kugira ngo abategetsi reka n'abonye bashaka ubutegetsi babandanye bakorera Ego, me- abanyamahanga eka nda- bakurikije ndabona ayo akanya katujanye duhe ijambo Frederic Frederic muriwe neza muriwe muri higaye Frederic ibugendana duga ku ijambo mu- akabazo iciyumviro mu kanya gatoya cyane rwose ufite umunota umwe nari na- icyiyumviro ikibazo nari mfise cari iki Mhm.
Ki- none ko abo- umenga iki- umenga iki- ubu ikiganiro bagishimikiyeho kanini ya- yego naho mwabuze ati yuko ari igitabo kivuga kuri itware y'imbere y'abakoroni n'inyuma yaho mugabo gusa umenga kiriko kigaruka ku bwoko kanini ya yoba yarorohewe kugira ngo akore ayo matohoza canke hama ikindi naco kubera iki muri sepejere ariho hoba habaye ikibazo c'amoko arico gituma kinatera n'injyane kaniniya se imbere y'ababiri igihoba mu karere hari hasanzwe hari ayandi matati ashingiye ku moko canke ibintu nyene vyaje kuraforoswa n'abo babirigi ko mbona ahantu hatwawe n'ababirigi ariho umenga hari akajagari wihwejeje ahantu abongereza batwaye canke abafaransa naho abafaransa yuko naho hari Yego, me- akajagari ntikashikira reka tumuhe ijambo ndabona akanya kagiye reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi john mwiriwe neza amutse neza murafite akabazo cyiyumviro duka ku ijambo uri Eh, ndabona akanya katujanye nari mfise vyinshi vyo kuvuga ariko nagomba nibarize eh, utuntu tubiri gusa uwo mutumire murihiga john Eh, mwiriwe Ah, ndi muri state ya yowa ayowa duka ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose akanya karagiye Eh, jewe ndabona ibyinshi bamaze kubivuga mu bintu bijanye n'amoko ntibizopfa bivuyeho ngo bihere n'ingoga anca ndabaha akarorero kuri ivyo bihugu bibiri bituranye urabona ako a- a- akigoro k'uburundi kagezemo ko kuvanga amoko kugira ngo bahererekanye u- ba- basangire ubutegetsi batandukanye amoko karahari kandi karashimishije ariko rero curaba ingene abo babiri nyene n'ubu baguma bariko baratera y'ivurugu baguma bazana ibintu bidafashe mu kugira abagumanye kabwitekani akandi kagira kabiri curaba mu ico kindi gihugu kibanyi c'u rwanda bobo ivyo vyo kubahiriza amoko ku butegetsi canke mu, mu nzego zitandukanye ntibivugwayo ariko curaba bobo baritekaniye abo babirigi nta na kimwe babukurikiranako murakoze murakoze john Eh, mushere nahe paul nkuzimana Eh, imbere yo kumwishyura kuri ibyo bibazo ndabona igitabo cyawe ari igitabo basa n'abantu benshi bashaka gusoma muce mutubwire ingene abantu bokironka ikindi kibazo mwokwishyura imbere y'uko muja kuri ibyo bibazo bisanzwe byashyikirijwe bya frederic na john ni ikibazo ah, cerekeye ah, amashyirahamwe amwe amwe muri iki gihe ariko arasaba ko ah, ishyirahamwe eh, rya afurika ryofata ikibazo ca- c'ibiganiro mu burundi mbega ikintu corangiza iryo- izo njyane z'abarundi izo zone ikihe duga ku ijambo ivyo bibazo eka ico gitabo aho umuntu yokironka muce musozera eh, cane cane kuri ivyo bibazo vyabashinga ntabe babiri mufise akanya gatoya namwebwe iminota ibiri ego fredi murakoze cyane Ubwa- ubwa mbere hoho icyo nashaka kuvuga yuko ni uko eh, ibintu byerekeye amoko ku by'ukuri eh, ntibihagaze gusa mu- ntibiri mu burundi gusa no mu rwanda na- no no mu bindi bihugu byose no no mu bindi bihugu bi- muri kariya karere birahari no muri kenya birahari bi- eh, eh, mu mu- mu- mu buganda kirahari i kongo kirahari ariko mugabo icyo umuntu yo- yo- yovuga ni uko eh, ni- nibyo na cyane cyane eh, icyo kibazo caki- cyakomeye cyane cyane ku- mu mu bihugu eh, mu bihugu bitwara bibiri i- iby'u rwanda n'uburundi Eh, eh, uwo ntuzajya john ayowa eh, yavuze yuko mo hariho eh, eh, eh, ngo intambwe ngo yerekeye i- i- ibibazo eh, byo byerekeye u- u- u- eh, ibyo ibyo bibazo mu burundi no- n'u Rwa- no- n'u rwanda Eh, mu by'ukuri nk'uko na- nabivuze kuva kuva- kuva kare ibyo bibazo ntibishobora kuzova mu nzira egomeye mu kanya gatoya igitabo cawe coboneka gute iyo hagaho ubutegetsi hakurikije amoko cyane hadakurikije amoko si ukuvuga yuko icyo kibazo cyahavuye icyo kibazo kigumaho noneho nk'i burundi hoho ndabona eh, akanya hajya- kagiye ico kibazo twagisozeye cane rwose mushyira nawe paul Hajya- hajya- hajya- nta- nta- nta- nta- nta- nta nyishu byatwe na gatoyi ahubwo ubu- ubu ubukene bwamubandanya U- u- u- kugabura mu- ku- abantu mu moko biguma bibandanya Usigaje amasegonda mirongo itatu, mushyira nawe Paul.
Umuntu- umuntu batamurabira ku byo eh, ku- ku- ku- ku- ku- ku ko ari ku buhinga bwiwe mugo baraje kumwokora hanyuma rero iki nacyo mirongo ine ku ijana ntibaserukira abarundi mirongo ine mirongo itandatu ku ijana ntibaserukira abarundi umuntu yovuga yuko abo mirongo ine ku ijana mirongo itandatu ku ijana nibo biserukira bo nyene kugira babandanye bakorera izo izo nzego z'abanyamahanga n'abanyemari hanyuma ikibazo cyerekeye eh, mo- eh, eh, eh, nkurikije n'aho ndabona akanya kagiye hasigaye amasegonda cumi reka ico kibazo cogutera kamo zogutera kamo mushyira nawe paul mu minsi iri imbere kugira ngo tuganire ndabona akanya kagiye bamushiramwo nicyo gituma umwana aza kubimenya amaze guca kera bazi kubimushiramwo.
profesor paul nkuzimana Ariko ndagushimiye kirashimishije.
cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ndabona akanya katubanye gato cyane rwose tuzosubira tugutumeko kugira ngo cyane cyane mutubwire n'ahantu abantu bifuza ico gitabo bokironka murakoze cyane rwose turashimiye n'abanywanyi bo bose biradiyo ijwi ry'amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turabashimiye namwe inshuti mwese ingenieur turagushimiye eka na fatu karara yatunganije ikiganiro turamushimiye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese